bihe muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza ni eugenie mukankusi wongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo muri uyu mwanya radiyo ijwi ry'amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi hari ikibazo cy'ibura ry'amazi meza ku buryo kibangamiye ubuzima bw'abaturage amazi rero ni ikibazo kuko urashaka nko guhera mu gitondo ushika ku mugoroba ata mazi uraronka ukazunguka igisagara cyose ukabura amazi je nk'ubu nkejo narereye amazi ndayabura mudamu novuga ati niko yasigaye muhira hari akandi kazi ufise yera arayabura abo ni bamwe muri abo baturage bahangayikishijwe n'ibura ry'amazi muri kenya abantu batatu baguye mu kinombe gicukurwamo zahabu naho muri congo biteguye kwakira umushumba wa kiliziya gatolika papa francisco uzabasura tariki mirongo itatu n'imwe kwezi kwa mbere kuzageza ku ya gatatu y'ukwa kabiri uyu mwaka wa bibiri makumyabiri na gatatu amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru ya hirya no hino ku isi tukaba tuyahera muri kenya aho ikinombe bacukuramo zahabu cyaturitse abantu batatu bapfiriyemo oriyani itanga ishaka haraduha ibindi kuri iyi nkuru iryo sanganya ryongeye rikomeretsa abandi bantu batatu baciye banyarukanwa mu bitaro amasanganya nk'ayo yo mu bibanza bicukuramo ubutare namenyerewe muri kenya urwandiko rwasohowe n'ishyirahamwe ricukura ubutare bw'agaciro ryitwa karebe gold mining rivuga ko abantu bacukura ubutaka mu buryo butemewe n'amategeko bakoze ibintu byatumye uruhome rwari rwarubatswe mu gukingira imyuzurire hamwe no kuzitira ico kibanza ruturika iryo shirahamwe ryatangaje ko umutegetsi wo muri leta ya kenya yari yarigendeye ejo ku munsi wa mbere araheza atanga amategeko abuza abantu bose bacukura ubutare badafise uburenganzira rivuga kandi ko ryasabye abategetsi bo muri ako karere kuva mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe gukora ibishobotse byose kugira ngo batuze abantu babandanye gucukura ubutare batabifitiye uburenganzira
minisitiri w'intebe wa nouvelle zelande uherutse kwegura umutegarugori jacinda arderne yakoze umunsi we wa nyuma uyu munsi kuwa kabiri fide niyongabo yaduteguriye inkuru jacinda arden yaserutse ubwa nyuma mu mabanga yiwe y'umushikiranganji wa mbere mu gisagara ca ratana hanze y'umugwa mukuru wellington ari kumwe na chris hipkins azomusubirira hipkins niwe muyobozi mushasha w'umugambi uri ku butegetsi muri nouvelle zelande arden yaratangaje abanyagihugu mu ndwi iheze igihe yavuga ko atanze imihoho inyuma y'imyaka irenga itanu mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere yasiguye ko atanguvu n'ishyaka yumva agifise zo kubandanya muri ayo mabanga jacinda arden yarateye ivyatsi urukurukuru rw'uko yatanze imihoho kubera abantu bafise ivyiyumviro vy'intagondwa bamwifatiye mu gahanga ku mbuga ngurukanabumenyi yabwiye abamenyeshamakuru ko atashaka ko hagira uwubona ko ingingo yiwe yo gutanga imihoho yabaye mu buryo bubi ku bijanye n'igihugu ca Nouvelle Zelande yatangaje ko abanyagihugu bamweretse urukundo n'ubuntu igihe yari mu mabanga yiwe Jacinda Ardern yabaye umupfasoni wa kabiri yibarutse ayoboye igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani azoguma mu nama nshingamateka igihe uwuzomusubirira Chris Hipkins azorahira ejo ku munsi wa gatatu
fide niyo ngabo na oriyani itanga ishaka barakoze kuri amakuru avugwa hirya no hino ku isi batugejejeho ni kuri radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu mu kanya gato cyane ni amakuru y'ibiyaga bigari by'afurika mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu burundi mu ntara zitandukanye z'igihugu haravugwa ibura ry'amazi meza abaturage bafite impungenge ko icyo kibazo cy'amazi no kutagira ubwiherero buhagije byatuma haduka indwara ya korera inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi murayigezweho na mugenzi wacu thierry vandayishimiye ari kigali mu rwanda imitumba ya munyika ya mbere na marambo ya mbere yo muri komine ya rugombo y'intara ya cibitoke nibangamiwe cane n'ubukene bw'amazi abanyagihugu baho bavuga ko kuvoma amazi ari igikorwa bahebera umunsi wose nahone bagashobora kutayaronka aba ni bamwe mu bavuganye n'isoko ry'ijwi ry'amerika ribasanze aho bariko barakora udukorwa two mu mirima ku mutumba wa marambo ya mbere amazi rero ni ikibazo kuko ashobora nko guhera mu gitondo gushika ku mugoroba atamazi uraronka ukazunguka igisagara cyose ukabura amazi kubera iki bagenda boheza mu yindi micungararo mu yindi micungararo umuntu agaca abura ahantu ari gukura amazi niyaje akamara umwanya muto agaca yongera agacika je nk'ubu nkeje narahereye amazi ndayabura mudamu novuga ati niko yasigaye muhira hari akandi kazofise yera arayabura mbona niyo mpamvu nkawe urabona umuntu yibereye ngaha mu byaro ko umuntu atoye ashaka gutambira nyine ko ngaha nta mazi aba ari hafi ngo umuntu agende gukaca nk'ingakode biraba ngombwa ko rimwe na rimwe barondera aho bagura amazi ku bafise amatangi bayimburiramo igihe yabonetse iduga ry'ibiciro ku bidandazwa mu gihugu ntiryasize inyuma n'amazi ibido y'amaritiro mirongo ibiri yahora igurwa amafaranga mirongo ibiri haraheze imyaka itatu ubu igurwa amafaranga ari hagati y'ijana n'amajana abiri uyu isoko ryacu rimusanze ku mutumba wa marambo ariko aja kurondera aho avoma amazi ko nk'ubu nkaho usanze amazi nk'ibidi isigaye ugwa magana abiri ku ibombo ahandi naho ijana wumva mu minsi yahera kujya leta batanga ibido cumi mirongo itanu ariko ubu ibido imwe n'ijana cabure hari magana abiri umva ari gihanakama ugasanga turiko turinywera nyene iyo nyakagunda ariyo tuvoma nyene kogesha ivyo amasahani ivyo vyombo umva rero usanga nyene mutunyene tugwara nyene buke buke mu ntara ya bubanza nayo nyene iri mu buraruko bw'igihugu amakomine nka gihanga na bubanza ntiboroherwa gushikira amazi meza aba ni bamwe mu baba muri zone bubyuko muri komine bubanza twarumye ameze nk'aha twarumye tuza turategera utuza mu tunogo ziba na hene ubisikanye muhira usanga bitoye hasiga ayo wazanye n'ayo ukuyemo n'ayo byose birangana uwufise amagara akibasha aja kuvoma akajege ni kure urahagenda nk'amasaha atatu ugenda kubera ubushobozi buke bwo kugura ku banyagihugu butuma badashobora kuronka amafaranga bagura amazi abo muri komine rugombo y'intara ya cibitoke bavuga ko bikora ku ruzi nyakagunda rumanukira muri komine rugombo ruzananye muri komine mugina rutera ruja kwisuka mu ruzi rusizi amakuru y'isoko ryacu atubwira ko urwo ruzi nyakagunda rusa nabi cane kukaba nk'ako aba bakenyezi bahahuriye baje kuruvoma bavuga ko rutabwamo imyanda myinshi myinshi ubwo ruzi nubwo turukoresha ni amazi mabi ushaka uyavamo uyashyire mu nzu ntiyigera yitora ruragwamo imbwa ruragwamo imicafu dushake dukarabe ntitwigera dukinoga kubera ayo mazi ni amazi mabi cyane iyo ndwara ntituzigera tuyikira kuko nta mazi dufise hajya korera ikira hari amazi meza twoyikira gute tunywa rwa ruzi rutemba ibiti bitwagwa abanyenoro bimba inoro twebwe ubuzima bwacu ahubwo tubukesha imana yonyene ntizi uko tuzoba
kandi leta iyo biribwira yatwibagiye nitwibuke tumere nk'abandi bana bo nk'uko yibuka abandi eka no mu gisagara ca bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi si yororo uyu ni umwe mu batware bo muri karitiye nkenga busoro iri muri komine muha avuga ko ari akajegeza ku bukene bafise bw'amazi iyo amazi ashobora kenshi ahubwo aho gatoya naho rero amazi abonekana mu ijoro saa munani y'ijoro aho ni nka rimwe mu bushamurwe kabiri urumva ko umenya naho nyene ibibazo amazi iri kwakundi nyene hatagira icyo leta cikoze abantu barabwira ingorane z'amazi n'ukuri baza kugwara vuba amahera dufise twarashikirije neza twashikirije ko umwanya n'umwanya bogira ingorane ibaze ahantu hegereye gisagara abantu bakivoma mu myonga amakora akamara amazi aho ibintu biruko mu gihe haheze indwi zibiri bushikiranganje bw'amagara y'abantu butangaje uturere tw'ubuvuzi tubangamiwe n'ikiza ca korera mu ntwaro baciye bakora amahimiriza y'urutavanako mu banyagihugu ku bijanye no gukurikiza amabwirizwa cumi y'isuku buramatari w'intara ya cibitoke kahame bizoza avuga ko bari ku kivi kugira bakemura ico kibazo c'amazi turafite icyizere ko amaporojekiti ubona ariko arategurwa na regidezo ibyuka byaragiye biraba ko ahantu hari amasoko atandukanye turizera ko ubugeni bwaboneka muri regidezo cyangwa mu yandi mabonero ashobora kuba yofashe yuko amazi dufite mu misozi ihanamiye icyo kiyaya cya rugomo na buganda turamaze kukiganira cyane rwose n'amashyirahamwe bijejwe ariko urabona ko si amafaranga aba hari n'ibyo bwatsi reka dutegure turabe yuko cyokunda ariko nubwo ari uko tubana yazubihimiza bene igihugu gihugu ayo mazi baronse bakubasha kuyateka ikibazo c'amazi kiramaze imyaka itari mike kivugwa mu ntara zitandukanye z'igihugu ibintu bikaba byagiye birunyuka kubera igwirirana rya ry'abantu amakuru atangwa n'ishirahamwe regidezo rijejwe gukwiragiza amazi mu bisagara nuko amasoko abiri yitwa ko atanga amazi menshi mu gisagara ca bujumbura yubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na kabiri n'umugambi witwa imbo ayo nayo yagenewe abanyagihugu amajana umunani kugeza ubu akaba atarindi soko ririyongera ariko kandi haraheze imyaka itanu leta ishizeho ikigega co gushigikira amakomine mu migambi yayo ahanini harimo iyo kuronsa amazi meza abanyagihugu ikomine imwe imwe yari yandikiwe amafaranga angana n'imiliyoni amajana atanu
ijwi ry'amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabararitse mukurikiye radiyo hijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu rero birakomeje umushumba wa kiliziya gatolika ku isi papa francisco ategerejwe muri congo tariki mirongo itatu n'imwe y'uku kwezi kwa mbere kuzageza ku ya gatatu y'ukwa kabiri uyu mwaka wa bibiri makumyabiri na gatatu mugenzi wacu temisitokere mutijima abahinguru uru ruzinduko rwa papa francisco ku mugabane wa afurika n'urwo yari yasubitse umwaka ushize kubera ibibazo by'uburwayi rutegerezanyijwe ibyishimo byinshi ibyiyumvo bishobora guhinirwa muri aya marangamutima ya corofero regodi umukirisitu wa paruwasi gaturika ya regina mundi kiliziya nini kurusha izindi muri johannesburg yagize ati ndamukunda uruzinduko rwa mbere papa francisco yagiriye muri afurika kuva abaye papa mu w'ibihumbi bibiri na cumi n'itatu rwabaye mu w'ibihumbi bibiri na cumi n'itanu rwaje rukurikira urwo yari amaze kugirira muri leta zunze ubumwe za amerika mu kwa cyenda k'uwo mwaka rwahuje imbaga y'abantu benshi kandi bamushimira ku magambo yakomeye ku ngingo zimwe na zimwe nko kurushaho kwita ku bidukikije muri amerika papa francisco yahuye na barack obama wari perezida w'icyo gihugu ndetse ageza ijambo ku bagize inteko nshingamategeko ya amerika aho yagize icyo avuga ku kibazo nyamukuru akunze kugarukaho ari cyo ubusumbane ku isi muri urwo rugendo rwe rwa mbere muri afurika papa francisco yasuye ibihugu bya kenya uganda na santarafurika papa francisco nubwo abonwa nk'ushyigikiye impinduka kurusha abamubanjirije nanone bigaragara ko akurikiza imigenzo ya gipapa ntatinye kuvuga ashize amanga agasura ibihugu bifite amateka yaranzwe n'ibibazo yewe ntatinye no kunenga abo yasuye tukivuga ku byaranze inzinduko z'abapapa ku mugabane wa afurika papa benedigito wa cumi na batandatu uheruka gutabaruka nawe mu gihe cy'ubuyobozi bwe yasuye uyu mugabane mu kwa gatatu kw'ibihumbi bibiri n'icyenda papa benedigito wa cumi na batandatu yasuye ibihugu bya kameruni na ngora muri uru ruzinduko rwe rwa mbere ku mugabane wa afurika papa benedigito yanenzwe kubera ko yavuze ko udukingirizo tutari igisubizo ku kibazo cya sida cyugarije uyu mugabane icyo gihe yavuze ko iki cyorezo kitahashywa binyuze mu gukwirakwiza udukingirizo ahubwo byo ubwabyo byongera uburemere bw'ibibazo ibyo byarakaje imiryango yita ku buzima yamushinje gusubiza rudubi urugamba rwo kurwanya virusi ya sida binyuze mu magambo ye mu kwezi kwa cumi na kumwe kw'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe papa benedigito yongeye gusura umugabane wa afurika aho yasuye igihugu cya bene mu ruzinduko rwe rw'iminsi ibiri muri iki gihugu gito cyo mu burengerazuba bwa afurika papa benedigito yashyize umukono ku nyandiko y'ahazaza ha kiliziya muri afurika izwi nka afurike munusi mu kiratini iyi nyandiko ndende ivuga ku hazaza ha kiliziya muri afurika ikubiyemo ingingo zinyuranye nk'ibijyanye n'ubuvuzi ndetse na interineti kandi icyo gihe yanavuze ashize amanga ku bibazo by'imibereho byugarije uyu mugabane nko kutamenya gusoma no kwandika ndetse n'ubusumbane bushingiye ku gitsina tukivuga ku byaranze inzinduko z'abapapa ku mugabane wa afurika papa yohani pawulo wa kabiri niwe mupapa wakoze ingendo nyinshi mu mateka y'ibihe bya vuba mu myaka makumyabiri n'irindwi yamaze ku bupapa yasuye ibihugu mirongo itatu n'umunani byo muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara igihe cy'ubuyobozi bwe cyahuriranye n'ukwaguka gukomeye kwa kiliziya ku mugabane wa afurika bwa mbere asura umugabane wa afurika hari mu kwa gatanu kw'igihumbi magana cyenda mirongo inani aha yasuye ibihugu bitandatu birimo icyari zayire ariyo repubulika ya demokarasi ya kongo y'ubu repubulika ya kongo kenya ghana icyari hote voluta ariyo burkina faso y'ubu ndetse na cote d'ivoire mu nyigisho yatangiye akara ku murwa mukuru wa Ghana Papa Yohani Paulo wa kabiri yagize ati Kiliziya irasaba kwinjiza ubutumwa bw'ivanjiri n'imibereho ya kirisitu muri buri gikorwa cya muntu mugaharanira kubaka umuryango aho buri muntu ahabwa agaciro kandi aho uburinganire n'ubwisanzure birindwa bikanatezwa imbere mu w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na kabiri nabwo papa yohani pawulo wa kabiri yasuye umugabane wa afurika mu ruzinduko rwamaze icyumweru cyose yasuye nigeria ku nshuro ye ya mbere igihugu gituwe cyane kurusha ibindi muri afurika aha muri nigeria uwari umukuru wa kiliziya gaturika ku isi yasabye ko habaho ubwiyunge hagati y'abakirisitu n'abayisilamu mu magambo ye yagize ati twese abakirisitu n'abayisilamu dutuye munsi y'izuba ry'imana imwe y'inyampuhwe hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatanu kw'igihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda papa yohani pawulo wa kabiri nabwo yasuye umugabane wa afurika aho yageze mu bihugu nka madagasikari ibirwa bya reyiniyo zambiya na malawi mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda mu kwa cyenda yaje gusura ibihugu bya tanzania u rwanda uburundi na cote d'ivoire aha akaba yaratanze ubutumwa ku byerekeranye no kurwanya icyorezo cya sida bugaragaza impinduka ntoya ku bijyanye n'icyo yatekerezaga kuri iyo ndwara aha yanavuze ko kurwanya iki cyorezo bisaba umuhate w'ikirenga w'ubufatanye hagati ya za leta ndetse n'abahanga mu bya siyansi n'ubuvuzi uruzinduko rwe rwa nyuma muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara papa yohani pawulo wa kabiri wari ugejeje ku myaka mirongo irindwi n'irindwi y'amavuko yongeye gusura nigeria aha yasabye imbaga y'abari bamukurikiye iyabuja kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu kuko umuntu wese akwiye kubahwa agahabwa agaciro ke n'uburenganzira bwe uyu wari umushumba wa kiliziya gaturika icyo gihe yagize ati ibyo bigomba kubabera ihame shingiro mu muhate wanyu wo guteza imbere demokarasi no gutsimbakaza imibereho myiza mu gihugu cyanyu
temisitokere mutijima urakoze kuri iyo nkuru radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje abagore n'abakobwa icumi bari mu imurika ryiswe walk with me cyangwa se gendana nanjye iryo murika ry'ibyumweru bibiri ribera i kigali mu rwanda ryatangiye ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa mbere rizageza ku ya makumyabiri n'umunani y'uku kwezi rigamije kuruhura abantu mu mutwe ryerekana ibitera ibibazo byo mu mutwe n'uko byarwanwa bakora iki ibyo bakora babikora bifashishije impano zabo mu gihe abagore batamenyerewe mu bugeni mu rwanda banyuza ubutumwa mu bishushanyo mu bibumbano no mu mafoto umwe muri abo ari nawe wateguye iryo murika twamutumiye mu kiganiro muri isanga haganira n'abakunzi b'ijwi ry'amerika ni mademoiselle akimanizanye hakizi jemima akora ubugeni buri mu moko abiri atandukanye akoresha amarangi mu gushushanya ariko akanakoresha n'ibindi bintu byakoreshejwe cyangwa se byashaje harimo nk'amacupa ya plasitike mu rwego rwo kurengera ibidukikije ari nako atanga ubutumwa butandukanye yatangiye ambwira ubutumwa bwihariye abashaka gutanga cyane cyane mu bugeni bwanjye nibanda ku bintu bidakunda kuvugwaho cyane muri iyi sosiyete yacu tubamo ngamije cyane cyane kuba natangiza ibiganiro kugira ngo twigire cyangwa tunarebere hamwe bimwe muri ibyo bibazo ndetse tube twabishakira wenda n'ibisubizo nanze wenda nk'urugero nkunda wenda gukora ku bintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kubera yuko ni ikibazo tudakunda kuganiraho cyane kandi tukaba hari n'amakuru amwe n'amwe tubifiteho atari yo bikaba byaratumye cyane cyane nkora wenda n'amasomo mbifatira amasomo navuga y'ubujyanama bw'ubuzima cyangwa kanselingi nakoze amezi atandatu kugira ngo mbashe gusobanukirwa iby'ubuzima bwo mu mutwe kurushaho icyo mba ngamije ni ukugira ngo tuganire tumenye ukuntu hagati yacu muri sosiyete yacu dushobora gufashanya kugira ngo tugende wenda tumererwa neza kurushaho ugenda ubihuza rero ubwo bumenyi ufite mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ukabihuza n'ibyo bihangano byawe kugira ngo bigende bifasha abantu ubwo uraza kuza kutubwira mu kanya ubu muri kigali gutegura amamurika ubu muri mu imurika ry'ubugeni mwatangiye mu mujyi wa kigali ku itariki ya karindwi y'uku kwezi kwa mbere kandi riracyakomeza tubwire muri make riteye rite rigamije iki iryo murika ryahurije hamwe abari n'abategarugori bagera ku icumi bakora ibyo nakwita ngo vision art cyangwa ubugeni bubonwa wenda bubonwa n'amaso sinzi niba ariko nabyita kuko hari ubugeni bw'ibintu dukora biboneka hari n'ibindi byo kuvuga ariko ibyo tukaba tubyita visual art imurika ryahuje abari n'abategarugori icumi ah, dufite teme ijyanye n'iby'ubuzima bwo mu mutwe ah, dukora ubukangurambaga iryo murika rikaba ryitwa igendana nanjye igendana nanjye rero ikaba yibanda cyane kuvuga ngo muri sosiyete yacu mu muryango mugari nyarwanda ni gute dufashanya ni gute umenya ko mugenzi wawe wenda yaba yagize ikibazo cy'ihungabana cyangwa yagize ikibazo cyo kumva atamerewe neza ukamuba hafi ni gute tugendana hagati yacu tugafashanya mu gihe umuntu afite ikibazo cyangwa tukaba twaniga uburyo tugomba kureka sitigima cyangwa amagambo mabi abwirwa umuntu ushobora kuba yagize ikibazo cyo mu mutwe kuko birazwi cyane ko mu mutwe hari ikintu cyo kuvuga ngo umuntu ni umusazi umuntu iyo yagize kirize ikintu cya mbere bahita bavuga ngo ni umusazi ku buryo usanga n'iyo umuntu yagize ikibazo cyo mu mutwe a- arabihisha kugira ngo adahabwa akato muri sosiyete rero twashatse ku- kubivugaho mu rwego rutandukanye kugira ngo dukore ubukangurambaga kandi natwe nko mu buzima bwa buri munsi wenda n'ibyo duhura nabyo tu- tumenye uburyo twa twajya twiyitaho kugira ngo tu- tugubwe neza Ye, iki kiganiro rero giha abakunzi b'ijwi rya amerika umwanya bakaganira n'umutumirwa yego nk'uko bisanzwe rero ngewe mpebereye i kigali mu rwanda hanyuma ndashaka kubaza umutumirwa ikibazo kimwe ku bijyanye n'ibihangano bye mu by'ukuri turabikunda nanjye hari igihe mbagana ngiye kugura ibyo gutaka kuko iyo ntajya nkunda kuruhura ubwonko ndi gukora meditasiyo iyo ndi muri meditasiyo rero bimfasha iyo ndi hagati y'ibihangano byahanzwe n'abantu ukabona umuntu igitekerezo kimuje mu mutwe agashushanya cyangwa se akashushanya akoresheje irangi cyangwa amakaramu cyangwa ibindi bintu ibi ni ibintu nkunda ariko tugira ikibazo kuba ibihangano byabo bihenze ntabwo bigurwa n'uwo ari we wese aha rero nkagira ikibazo giteye gitya none muvandimwe mushiki wacu mwakora iki kugira ngo mukore ibihangano buri wese ashobora kwisangamo buri wese ku rugero rwe hahandi nshobora kuza aho bari kumurika igihangano sintahiraho hahandi ndajya mu ku hariya ku nyundo muri ekore daride nyundo nagerayo najye nkabona icyo ntura hahandi ndaza mu mujyi ku mugoroba hano mu mujyi baba bari kubitembeza nk'aha mu mujyi muri kafurizone bikunze kuba biri muri mugoroba ariko nkavuga ngo nibura nanjye mfite ubushobozi bwo kugura iki kiri kugura icumi cumi na bitanu bitanu se kuko n'aya cumi na bitanu ngo ha- hari n'uvuze ngo nayo ni menshi ku buryo mbese ushobora ku- mu- gukora ibihangano ariko byoroheye buri wese ku rwego rwe akabasha kugira ibyo acyura kuko turabikunda kandi turanabashyigikira ariko kubw'uko bihenda ujya gucisha igihangano ukumva ngo ni ibihumbi ijana magana abiri ibihumbi mirongo itanu se ukaba ucitse intege burundu mwakora iki kugira ngo mukore ibihangano twese tuzisangamo murakoze cyane marcel ku bw'ikibazo cyiza mubajije nta nubwo wenda ari mwebwe gusa mufite icyo kibazo ariko wenda natangira mvuga uburyo turi kugerageza kubikemura ndetse n'ukuntu wenda twafatanyiriza hamwe twese kugira ngo bibe byajya ku biciro wenda buri muntu abashije um, abashije kugura So, ikintu cya mbere kibitera ni ukubera yuko ibikoresho byinshi dukoresha biba biva hanze y'u rwanda akaba ari nayo mpamvu nk'abaartiste abanyabugeni dushishikariza abanyarwanda baba ba- bashaka gushora wenda imari mu bijyanye n'ibikoresho dukoresha kubera yuko biramutse bikorerwa hano iwacu nta misoro yaba iriho ngo bitume ibiciro bizamuka wenda navuga cyane ko tugerageza gushishikariza abanyarwanda gukunda ibyo dukora ndetse n'abako- n'aba- abashoramari kuba babishoramo imari kugira ngo ibikoresho ntibizamuke kuko iyo ubiguze hanze bigera mu rwanda byazamuye ibiciro rero nawe bikaba ngombwa yuko uzamura igiciro ho gakeya kugira ngo eh, wenda ubone icyo ukuramo ukuremo amaramuko gusa nanone um, ndavuga ko nanone abadise bagira ibiciro bitandukanye hari hari ibintu biba biri biri ku biciro biri hasi ntabwo buri gihe amataburo aba ari ku bihumbi ijana kuzamura hari n'aba ari hasi eh, ariko wenda tugiye tugira ubu ngubu um, ndanashima cyane abanyarwanda yuko bagenda badu basobanukirwa ibyo dukora kandi ukabona ko bara- ba- baradushyigikiye Ah, muri uko kudushyigikira rero uko bagenda baza muri ayo mamurika niko bagenda babona yuko hari ibifite ibiciro rwose biri munsi y'ibihumbi ijana hari n'abafite ibiciro biri munsi biri hejuru y'ibihumbi ijana navuga yuko bigenda bihinduka birahinduka wenda mwareba wenda aho mwari musanzwe murebera mukasa n'abagerageza ahandi kubera ahantu bacuruza ibihangano hamaze kuba henshi kugira ngo wenda umuntu agire ibiciro bitandukanye kandi buri wese a- abone ikimunogeye cyangwa ikinogeye amaso ye yumva kimuha ubutumwa yakwifuza kuba yashyira iwe mu nzu kuko ni ikiganiro tumaze iminsi tugirana um, hagati yacu nka- nk'abanyabugeni tuvuga duti ni gute twageza ibyo dukora ku banyarwanda kuko kugira ngo nabo babyiyumvemo kubyiyumvamo rero no kugabanya ibiciro birimo cyane ariko dukeneye ko nabo n'ubufasha bwabo buzadufasha kugira ngo ibyo bintu bishoboke ntabwo twabikora twenyine nabo uh, kudushyigikira ndetse no kuba wenda abashoramari batekereza icyo kintu cyo kuzana ibintu bijyanye n'ubugeni bikanakorerwa hano mu rwanda bizagenda bizaporomotinga made in rwanda ariko bizatuma n'ibiciro bigenda bigabanuka marcel bu- wasobanukiwe hari ikindi wifuza kumubaza Yego, ya nta kindi nifuza kumubaza uretse ko we mu gusoza atubwira aho akorera wenda ubwo iyo ntumbero ayifite hari ubwo umuntu yamugana akamuha nk'ibyo yamukorera ku giti cye wenda bakumvikana noneho aho bakoreraho henshi ho ndahagera ariko iyo nkunze kugurira mu mujyi nkunze kugurira mu mujyi hariya inyuma ya beka arahabona iyo niho nkunze kugurira kubera ko ariho nkunze gutemberera kenshi iyo ari muri wikendi Eh, wenda aho mwansanga mwansanga kacyiru kuri niyo art center niho nkunda kwerekana ibihangano ariko nkaba mfite n'ibindi bihangano ah, kuri mize ahahoze hitwa kwa habyarimana rwanda art museum ah, i kanombe ariko n'aho ngaho bavuga mu mujyi ndahazi gusa ah, hari amashopu menshi wenda mwagerageza n'ahandi muka- mukareba no muri za kacyiru hari ahantu henshi bagenda bagurisha ibihangano Eh, nibaza ko mu- muzabona bifite ibiciro biba- biba- bibanogeye kandi nanjye aho mba ndi mwangeraho tuka- tukanabiganira kurushaho kandi murakoze kuba mu- mudahwema kudushyigikira ni byiza cyane kuko mu myaka ishize byaragoranaga no mu imurika kuba wakora imurika ukabona abanyarwanda bagenzi bacu baraje ku- ku- kubireba baradusobanuje turaganiriye baraguze kera wabonaga ari abanyamahanga cyane babyitaho rero twishimira cyane kubona yuko turi kubona sapoti y'abanyarwanda bagenzi bacu ndi mu karere ka gakenke mu murenge wa busengo ngewe ikibazo nifuza kumubaza ese ko ashobora kuhakorera mu mujyi wa kigali arateganya ubuhe buryo bwo kuba natwe turi mu ntara mu turere twakora ashobora kuba yatugeraho natwe tukamenya ku byo bihangano bye cyane ko natwe byadufasha
alexi murakoze cyane um, ibyo ngibyo ndabiteganya cyane vuba kuko nimurika gendana nanjye by'umwihariko rizarangira tariki makumyabiri n'umunani z'ukwa mbere aho riri kacyiru iruhande rw'isomero ni ahantu bita kuri esipasi mu kwa kabiri kuva mu kwa- mu kwa kabiri hagati y'ukwa kabiri n'ukwa gatatu imurika rizagenda rijya mu ntara kugira ngo tugende dutangira ibiganiro ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe hanyuma rero ibyo biganiro nibitangira urumva tuzagenda tujya mu ntara zitandukanye kugira ngo tu- tuvuge ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe rero namwe wenda um, twazabatumira cyangwa muzabibona ku mbuga nkoranyambaga kuko tuzakora ubukangurambaga bwinshi cyane mwadusanga wenda aho turi ah, mu bigo by'amashuri bigiye bibe- bibegereye kugira ngo twese nyine bitugereho tu- dusohoke i kigali ntibibe biri mu ntibibe i kigali gusa ariko ubutumwa bugere n'ahandi hose usibye ko bitewe n'aho muherereye hari amagareri ahari y'abaartiste agiye ari mu duce du- dutandukanye tw'igihugu mukaba mwabasura Mhm. yewe alex uranyuzwe cyangwa hari ikindi wifuza kubaza ikindi kibazo namubaza usibye muri iyi minsi kuba yenda ari i kigali ubusanzwe bw'umuntu uturutse ahandi ashaka serivisi ze ni hehe hanyaho yamusanga yamushakira twesayizira
semyema bagushakira hehe yego ah, mwanshakira kuri niyo art center Ah, niyo art center ni kacyiru munsi y'isomero ah, cyangwa mu kimwe mukambona no kuri rwanda art museum i kanombe wenda navuga no ku ku mbuga nkoranyambaga Mhm.
naho mba ndazikoresha cyane hose nitwa kakizi jemima kuri facebook kuri twitter ndetse no kuri instagram kakizi jemima bashobora kugurira online cyane birashoboka kugurira online ah, dukoresha am- ababishinzwe nyine mu ku- mu kuba bakohereza ibintu hanze y'u rwanda bikaba byabageraho ibyo ngibyo murabivuga nawe wenda umuntu hari icyo yakunze mukareba uburyo cyamugeraho yari kakize jemima ni umunyabugeni mu rwanda iryo murika rero riracyarimo kuzageza ku itariki ya makumyabiri n'umunani ni ukuvuga ku cyumweru abacitswe nababwira iki muzanyaruke mwakoze rero inshuti mwese mwari muduteze amatwi ni aha dusoreje ibiganiro byacu pj yari ari ku buhanga bw'ibyuma afatanije na nadia taha ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe na eugenia mukankusi mwakoze kudukurikira mukomeze kugira ibihe byiza